Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo akkam oolte. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televiziyooniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata adoolessa 26 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 19 bara 2014 qabatee dhiyaateerra kan isin keessummeessu bafqaaduu moradaatii qophii keenya har'aa keessatti qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu dabalatee gabaasaalee adda addaa qabna kan ittaan immoo oduudhaa amma sagantaa keenyaatti nu wajjin hin turaasiniin jecha gara oduu nutti himtutti tujubeettan isin dabarsa.
Akkam oolte oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afriikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamar imala isaanii gara Masrii tokkummaa Emireetota Arabaaf Itiyoophiyaatti geggeessan sanbata darbe jalqabuu isaanii ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen beeksisee jira. Hamar daawwannaa isaanii torban tokkoof turu kanaan Yuunaayitid Isteetsi dhimmootii hidha laga abbayyaa waliin walqabate ilaalchise bifa fedhii qaama mara guutuu danda'uun furmaata dippiloomaasummaa fiduu ka dandeessisuuf godinaan sun nagaaf kabadhaadhe akka ta'u gochuuf deggersa isheen qabdu ibsuuf ta'u ibsisuun beeksisee jira. finfinneetti taasisaniin jilli addaa kun mariiwwan hidha laga abbayyaa bakka itti geggeeffamu gamtaa afrikaa waliin marii ka taasisan yoo ta'u haala dhiyeessii gargaarsa namoomaa dhiittaalee mirga namaaf haleellaalee kabroof itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas mootummaa itiyoophiyaaf aangoota tigraay gidduutti nagaa buusuuf yaalii taasifamullee hubachuuf jiru itiyoophiyaa keessatti nagaa waariinsa qabu tasgabbiif badhaadhinni akka mirkanaa'uuf yuunaayitid isteetsi adeemsa siyaasaa mara hirmaachise deeggarsa dippiloomaasummaa kennuu kan itti fuftu ta'uu ibsisuun itti dabaluun beeksiseera. dura ta'an koree hariiroo alaa sanatii ameerikaa akka jedhanitti yaaddoo galmee mirga namoomaa mootummaan ruwaandaaf gahee wal dhibdee riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti qabu ilaalchise gargaarsa nageenyaa ameerikaan ruwaandaaf kennitu koongiresiin akka tursu ka taasisan ta'uu beeksisan xalayaa ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii biliinkaniif barreessan keessatti sanatar roobert manandas imaammata yuunaayitid isteetsi ruwaandaaf qabdu bal'inaan akka ilaalamu gaafataniiru manandas deeggarsa doolaara miliyoona hedduu gurmuu nagaa eegumsa ruwaandaa ka tokkummaa mootummootaaf kennamuu ka qabu ta'uu dubbachuu isaanii xalayaan miidiyaaleef miliqee dhaqqabeef waajjirri isaanii dhugaa ta'uusaa mirkaneessi ni mul'isa. Manandas akka jedhanitti deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi waraana Ruwaandaaf gootu yeroo Koongootti bobba'eef ennaa kanas finciltoota deeggaruunsaa mallattoo yaaddessaa kan Yuunaayitid Isteetsi gocha akkasii tooftaan raggaasisuu ishee kan mul'isu fakkaata jedhan. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sargee Laavroof wixata kaleessaa daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadaffaaf Ugaandaa kan galan yoo ta'u kunis ardii Afrikaa waliin hariiroo cimsuuf dhiibbaa biyyoota dhihaa weerara Mooskoon Yuukireen irratti raawwate ilaalchisee deeggarsa barbaaduuf jecha Laavroof magaalaa Inteebee innaa seenan gita isaanii kan Ugaandaa jeejee Odoongootiin simatamuu dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Raashaa beeksaniiru. Dippiloomaatiin olaanaa Raashaa kun kibxataarraa pireezidaantii Ugaandaa waliin mari'achuuf. karoorfamee akka jiru dhaabbati oduu raashaa taas gabaaseera ugaandaan biyyoota afrikaa bahaa hedduu hongee hamaa hordofee hanqina nyaataatiin rakkachaa jiran keessaa tokko qaala'insi jireenyaa sababaa waraana yuukireeniin ol ka'e dabalaa dhufuun dhiyeessii nyaataa naannichaa daran miidhee jira raashaan haala nyaataa utuun eegamin mudate kanaaf qoqqobbii biyyoota dhihaan kaa'ame ilaalchisuun komee dhiyeessiti ugaandaan akkuma biyyoota afrikaa irra caalaa wal dhibdee kana jidduu hin seenin jirti daawwannaa isaanii ugaandaatti taanzee laafroof bakka waajjira haadhoon gamtaa afrikaa jiru itiyoophiyaa daawwachuuf jiru kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kibxata har'aa haleellaa misaayilaa raashaan naannolee qarqara galaana gurraachaa yuukireen rukutuu waraanni yuukireen gabaasee jira haleellaan kun naannoo odeessaaf bu'uuraalee buufata doonii magaalaa maayikoolaayiif dabalatee bakkeewwan hedduu irratti raawwatame haleellaan kun kan raawwatame erga haleellaan misaayilaa raashaa odeessaa irratti raawwate waliigaltee midhaan alatti erguu kan yuukireen deebi'ee eegaluuf jira jedhu ilaalchisee gaaffii kaasisee. guyyoota muraasa booda ministeerri tasaa biriteen kibxataarraa akka jedhetti humnoonni raashaa misaa'ila farra doonii akka doorsisa ijoof doonii galaana gurraachaa ishee fayyadamuun odeessaa qabachuuf yaalii akka hin goone ishee dhorkaa jirutti fudhachuu hin ooltu jedhee jira tokkummaan mootummootaa wixata kaleessaa akka beeksisetti midhaan yuukireen irraa alatti erguun guyyoota hanga tokko keessatti jalqabamuu mala jedhee ture. ministeeronni dhimma enerjii kan gamtaa awurooppaa hirkattummaa dhiyeessii raashaa irratti qaban hir'isuuf jecha itti fayyadama dhibbarraa harka kudha shaniin hir'isuuf karoorsuun darbee raggaasisan waliigaltichi hagayyaaf amajjii gidduutti fedhiidhaan hir'isuu kan of keessaa qabu yoo ta'u biyyoonni miseensa ta'an qorraa dhufu dura dhiyeessii akka kuufatan taasisa. tasaa uumame gamtaan awurooppaa gaazii hir'isuu kana dirqama gochuu mala waliigalteerra ga'uuf jecha haala tokko simsiisuuf garuu hangi tokko dirqama kana malu waliigalteen kun kan dhufes raashaan yukureen weeraruuf qoqqobbii gamtaan awurooppaa irra kaa'eef deebii kennuudhaan dhiyeessii gaazii gamtaa awurooppaaf ergitu akka addaan kuttu yaadameeti. pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii doonaald tiraamp erga aangoo gadhiisan yeroo jalqabaaf gara waashingtanitti deebi'aa jiru kibxata har'a halkan michoota isaanii marsaa lammaffaaf ajandaa qopheessaa turan duratti dhi'aachuun haasaa imaammataa dhageessisuuf jiran tiraamp guyyaa ajandaa ameerikaan haa dursitu jedhu ka guyyoota lamaaf geggeeffamu waaltaa ameerikaa first poolisii instituut irratti haasaa dhageessisuuf jiru gorsitoonni tokko tokko duula filannoo kan bara 2024 irratti hirmaachuu labsuuf yeroo qophaa'aa jiran kanatti yeroo baay'ee waa'ee mul'ata gara fuula duraa dubbachuu malee filannoo bara 2020 irra deebi'anii falmuuf yeroo hagasee akka hin fudhanne gaafachaa jiru filannoo bara 2024 mormituu isaanii ta'uu malu kan jedhaman ittaanaa pireezidaantiin duraanii maayik peensi dabalatee morkattoonni isaanii sadarkaa. Tiraamp akka ulaagaa riippaabilikaanotaa itti qaban mormuuf tarkaanfii ifaa ta'e fudhachaa jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaala saalee keenya itti aanuutti ceena. Hordoftoota keenya ministeerri dhimma alaa raashaa sargee laavroov daawwannaa afrikaa keessatti taasisaa jiran itti fufuudhaan guyyaa har'aa finfinnee seenanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasaa keenya galmoo daawwitii akka nuu ibsu bilbilaan gaafadheen jira. Galmoo dhimma kanarratti dhimma ministeerri dhimma alaa raashaa sargee laavroo fi Itoophiyaa keessatti gochuudhaaf deeman irratti waan nuti tuntu qabdaa?
warra ministeerri jaalaa kan mootummaa raashiyaa daawwannaa isaanii afrikaa irra jiru kanaanis guyyoota darbanitti gibxii fi diimokiraatawaa riippaabilika koongoo erga daawwataniin booda har'a magaalaa finfinnee seenanii jiranii yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'anis aangawoonni mootummaa Itoophiyaa achitti argamuudhaan simatanii jiran isaan keessaas obbo Dammaqee Mokonnin ministeera haajaalaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas ittaanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa akkasumas immoo deetaa ministeera ministeera haajaalaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'an adde Burtukaana Ayyaanoo achitti argamuudhaan simannaa isaaniif taasisanii jiru eeyyee as finfinnee jiru Sargee Laavroo.
Sababa daawwannoo isaanii irratti wanti dubbatame yookaan wanti beekame jira addaan ba'e.
Eeyyee egaa turtii isaanii guyyoota dhufanii kana keessatti Sargee Laavroo fi aangawoota mootummaa Itoophiyaa addaddaa wajjin wal arguudhaan keessumaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Raashiyaa guddisuu yookaan immoo fooyyessuu irratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Kana malees immoo egaa akkuma beektu Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Kanaanis wal qabatee aangawoota koomishinii gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan mareen isaan geggeessan ni jira jedhama. Keessumaa ganna lama dura yoo yaadatte ta'e sochiitti walitti dhufeenya afrikaaf raashiyaa cimsuudhaaf mareen gaggeeffamu waggaa lama lamaan ni gaggeeffameeti ture inni marsaa itti aanu kun immoo onkololeessa dhufu asuma magaalaa finfinneetti ni gaggeeffama jedhameetu eegama kanaa wajjin walqabatees waa'ee kanaa fi dhimmoota kaan kaan irratti sargee laavroo ni mari'atu jedhameetu eegama.
karaa biraatiin immoo gaanfa afrikaatti jilli addaa yuunaayitid isteetsi maayik haamer gara finfinneetti akka deemaa jiran wanti dubbatamu jira waa'ee kana quba qabdaa.
Iyyee maayik haamer ergamaan addaa isaan immoo afrikaadhaa fi ba'aa jiddu galeessaa akkasuma gaanfa afrikaa ni daawwatu jedhameetu eegama gaafa digdamii afurii jechuun adoolessa digdamii afur daawwannaa isaanii gibxitti jalqabanii jiranii achii darbanii amma kan isaan jiran eeshiyaa yookaan immoo ba'aa jiddu galeessaa dubaayee jiru keessumaa kan isaan irratti marii taasisan gibxii fi yuunaayitid arab emireetis keessatti kan isaan mari'atanii waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa irratti keessumaa waldhabbii gibxii Itoophiyaadhaaf sudaan jidduu jiru. gama dippiloomaasiitiin furuudhaa fi yaada furmaataa barbaaduudhaaf isaanii wajjin mari'ataa jiru jedhama. isaan dhufan gaafa hagayya tokko asitti gaafa xumuran dhufu jedhama. sana wajjin wal qabatee waa'ee hidhaa guddicha kan abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu. kana malees immoo dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti yeroo darban taa'aa jiranii fi akkatti namoonni dhiittaa mirga namummaa keessaa. harka qaban itti gaafataman irrattis aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni maritu jedhama. Sadaffaa immoo keessumaa mareen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota Tigraay gidduutti jalqabamee jira. Sunis immoo gama kamiin akka inni itti fuulduratti gaggeeffamu irrattis aangawoota mootummaa Itoophiyaa darbees immoo aangawoota mootummaa naannoo Tigraay wajjin ni mari'atu jedhameetu eegama bafgaadhu.
Galatoomii galmoo egaa dhimma daawwannaa kana irratti immoo fuula durattis waan jiru hordoftoota keenyaa fi akka geessu abdii qabna fayyaa ta'e. Balaa hongee naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi naannoo Somaaliyaa keessatti muudatee fi mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo yeroodhaan waan deebii hin kenninee fi miidhaan qaqqabuu isaa Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen beeksisee jira. Dhimma kanarratti akka deebii kennanu mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Somaaliyaa akkasumas tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne akka hin milkoofne nutti himuudhaan gabaasa ishee kan dhiyeessitu Tsahaay Daamxootii itti aanee dhiyaata.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa har'a ibsa baaseen naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee keessatti hongee mudateen miidhaan namaa fi horiirra qaqqabuu ibseera. Akka naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongeen baroota dheeraadhaaf kan ture bara 1983 irraa eegaleeti. Hanga bara 2014tti yeroo 12ffaadhaaf hongeen godina kana mudachuu fi sababa wal fakkaatuun ta'uun ammoo mootummaan xiyyeeffannoo kennuufi dhiisuu agarsiisa jechuun koomishiniin kun ibseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Itoophiyaatti hoogganaan damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa hongee ittisuuf hojiin hojjetame gahaa hin turre jechuun himani.
Fakkeenyaaf neetwoorkii bishaanii Booranaa kan jedhu jalqabamee jira akkasumas piroojektonni hongee kana ittisuudhaaf hojjetamaa turan jiru garuu xiyyeeffannoo argatanii piroojektonni kun dhumanii hojiirra waan hin oolleef jallisiiwwan adda addaa jalqabamanii sadarkaa piroojektiitti hafuun isaanii hongee kana ittisuu irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uusaa kan agarsiisu tokko isa kana jechuudha. Inni lammaffaa amma kuma lamaaf kudha afurii amma ji'a saadasaa keessa. keessatti mallattoon hongee kun mul'achaa ture sadarkaa godina booranaa fi aanaalee isa jala jiranitti gareen hongee kana akka ittisan gareen qophaa'ee jira jechuudha dhimma kana kan qalan fi yaada akka dhiyeessan gargaaramee jira. Isaan kunniin hongeen kun dhufaa jira rakkoon kun qaqqabuu danda'a waan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaatis akkasumas qaama sadarkaa sadarkaan jiruuf xiyyeeffannoo akka argatu kan yaada dhiyeessaa turan ta'u ragaa adda addaa irraa kan argannedha. Inni kun hafeetidha. Deebii dhabeef Hongeen kun balaa ilmaan namootarras qabeenya horii fi akkasumas naannoo envaayiroomentii irratti akka qaqqabsiisu kan ta'e sababa kanaatiin.
Hongeen mudachuu mootummaan yeroon odeeffannoo isaa ifa gochuu dhiisuun rakkoon kun akka hammaatuu fi deeggarsi yeroon uummata bira akka hin geenye taasiseera jedhan obbo Badhaasaan.
Erga hongeen kun qaqqabeeti karaa adda addaatiin sooshaal miidiyaadhaanis miidiyaa adda addaatiinis erga iyyuu hin jalqabameeti mootummaan yaada koreemi sadarkaa godinaaf aanaatti hundeeffame sana lafa kaahanii xiinxala haaraa hojjetaniitidha kan isaanii itti deeman jechuudha. Kanaaf jalqaba too walharkaa fuudhinsi kun jiraatee deebiin sadarkaadhuma jiruu kennameera ta'e rakkoon qabeenyas qaama namaarras akkasumas lubbuu namaarras hin qaqqabu ture jechuudha. Kanaaf tokko feeleriitiinsa kana jechuudha.
Erga hongeen mudatees deeggarsi gahaa miti jechuunis ibsaniiru hoogganaan kun.
Akka xiinxalli keenya agarsiisutti nama soddoma nyaata isaan barbaachisu keessaa dhiyeessiin isaan barbaachisu keessaa Avireejiidhaan namoota shaniif dhiyaata jechuudha. Kanaaf namoonni soddoma kun kan nama shaniif dhiyaatu kan isaan soorataa turan ta'uusaa kan agarsiisudha. Akkasumas bishaan wajjin wal qabatee dhiyeessii fayyaa wajjin wal qabatee rakkoo hamaatu ture. Kanaaf intervenshiniin yeroo sana godhame hammas gahaadha jedhamee kan dubbatamu otoo hin taane hanqinni jiraachuusaa gama kanaan kan agarsiisudha jechuudha. Akkasumas erga bokkaan roobee boodas dhiyeessiin addaancitee jira. Dhiyeessiin addaancituusaa sasalphachuun isaa inni kunis Gama kanaanis hanqinni jira kan jedhudha kan koomishiniin keenya agarsiisa jechuudha. Yeroo hanqinni uumame balaa sana keessatti rakkooleen bulchiinsaa kan gargaarsuma dhufan haalli hiraasaa rakkoo qabaachuudha kan qaama adda addaa irraa akka nuti qulqulleessinetti fakkeenyaaf Kaloon loonii qaamota adda addaa irraa fe'ameen deema garuu irra caallisaa namoonni bittaadhaan kan isaan fudhataa turan jechuudha. Kanaaf namoonni bituu hin dandeenye rakkoodhaaf saaxilamaa turuu isaanii illee kan agarsiisu bu'aan qorannoo keenyaa jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun naannoo Sumaalee keessatti godinaalee kudhan keessatti hongeen mudatee miidhaan namaa fi horiirra gahuun ibsameera. Obbo Abdul Naasir Barakat Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti hoogganaa damee Jijjigaati. Hongee dursanii ittisuu irratti hojiin gama mootummaatiin hojjetame gahaa hin turre. Erga hongee mudatees deeggarsi namaa fi horiidhaaf godhamaa ture rakkoo mudate waliin waliin gitu jechuun ibsaniiru. Yeroo ammaa naannoo Sumaalee bakka tokko tokkotti roobni roobaa jira. Garuu roobni kun gahaa miti. Kanaaf mootummaan naannoo hongeen kun deebi'ee akka hin mudanneef xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jechuunis koomishiniin kun hubachiiseera. Ibsa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hongee naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee ilaalchisuun baase irratti pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin gabaasa mirga namummaa Itoophiyaa baase kana. ta'uu ibsuudhaan mootummaan naannoo kallattii hundaan deeggarsa namummaa gochaa jira jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin buusaan gonfaa Oromiyaa godinaalee hongeen mudatetti deeggarsa taasisaa akka jiru ibsuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Tole. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata isa jedhudha ittaan ni dhiyaata. Kitaabni haaraan isaa jireenyaa fi bilisummaa Oromoo jedhu miseensa hoggansa adda bilisummaa Oromoo duraanii abbaa caalaa lataatiin barreeffamee torban darbee as Waashingten DC keessatti eebbifamee jira. Nama daandii sirna eebbaa kanarratti argamuudhaan abbaa caalaa lataatii fi namootaan sirna eebbaa sanarratti hirmaatan keessaa tokko tokko dubbisee qophii itti aanu qindeessee jira ittaanii dhiyaata.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa kudha jaha bara kuma lamaaf digdamii lama geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingten diisii naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pensilveeniyaa keessa jiraatan argamanii jiru. Gari immoo biyyoota addunyaa adda addaarraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaanitti dargaggummaarraa kaasanii aga maanguddummaatti. qabsoo mirga oromoo abaa hundursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
dhaloota dhufuufi qabsoon bilisummaa oromoo kun eessaa kaate haala akkamii keessatti turte kanaaf nu warri keessa jiraanne. keessatti qabsoo goonee har'a lubbuun jirru dhaloota dhufuufi waa dhaamuuf jedhee haaluma qabsoon keessatti dhalatee haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baruu barbaadetanii ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraadhe akka haala akkamii keessa jiraadhe akkamittiin immoo qabsoo godhee kan namni baruu barbaade.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistootaa hawwatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifattiin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa bahaatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeefame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa. Taatee guyyaa sanaa gaafadhee akkanatti naaf ibsan.
Egaa gaafa sana achiin ture achiin turuu kiyya duwwaatu hin taane jara lamaanuu badhoos nan beekaa baaroos nan beekaa. Haalli sun hin ta'as jedhee hin eenyaan. Wanni badhoo xinnoo jeequmsaa irratti hin argamtu. Akkoo garuu waan akkasii godha jedhee hin fudhanne. walgahii xinnoo tokko ta'anii biriifingiidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badhootu wal biratti hafanii ta'anii utuu haasa'anii booda qawweedhuma dhuka'uudha argine qawwee sana badhootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ba'e badhoom baaroo moo hin duubu kutee gaati sama sanarraati kun. baay'ee nama gaddisiisa baay'ee yoo dukkana nutti uume keessa haala sun dhugaa kana immoo waan na keessa jiru namni waan adda addaatu hiike jaarraa faata jeese maal faatu ta'e jedhan waan akkasiin ture kan ta'e waan ani aksiidentiidha jedhee qonna beekumsi gurbaa sanarra ga'eera kana godhas jedhee ayyaanne ta'e immoo argamee gaafii wanti godhaniin jiru dhugaan isaa immoo akkasii.
Kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti fageenyarraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaanii ibsan keessaa tokko ittaanaa itti duree adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Bultuun biyyooti. Bakka yeroo ammaa jiraatan Awustiraaliyaarraa bilbilaan innaa dubbatan waa'ee qabiyyee kitaabichaa keessumaa haala ajjeefama obbo Baaroo laalchisee akkana jedhan.
Waan gartee qabsoo Oromoo kana keessatti xiqqaashoo quuqqaa adda addaa ta'ee yeroo dheeraadhaaf ture. jaalala caalaa san achirra kaa'ee jechuudha ragaadha jechuudha raga'ee jechuudha akka guddaatti waan inni keessaa tokko isa sanii jechuudha wanni jabduun.
Eebba kitaabichaa irratti kanneen qaamaan argamanii haasawaa dhageessisan keessaa tokko immoo jaala abbaa caalaa qabsoo abaa'oo wajjiin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa qabsoo qaxalee jedhuun beekaman obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Dhugaadhumaanii abbaan caalaa nama ergiin argee nama gadi hin ta'e waa hojjetu waa barreessa dandeettii addaa nama qabudha. Sooshaaliis nama haasofsiisa nama jajjabeessa dhugaadhumaanii cichoominaanitti har'as gahee baay'ee nutti gammadaa nu goonsa abbaan caalaa. seenaa kunoo kanas barreessee yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoota keenyaa seenaa Oromoo komiiteen itti ramadamee seenaa adda Oromoo kana barreessuu jedhaa turan ammas ilaallee gaalleenchoonis kaasee ture kunumaa haasa'ama malee jirran isheen waan guddaa dukkanatti deeman abbaan caalaa fa'aa kaartuun dhufanii. kaartumii yommuu ammi tokko giruubiin sagliin tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema waan nyaatu hin beeku lafa bulu hin beeku.
Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Waashingteen diisiif naannoo ishee aadde Jaanet Adamis akkana jedhan.
Abbaa caalaa dhaabii kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyaadanii jabaadhu. har'a jalqabaa kabiraalleen ati qofa odoonteen warri qabsoo oromoodhaa dura ta'anii akka irraa dhageenyetti itti har'a nu gahan kun akka kitaabban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka nu lafa nu kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa bu'iin isaan keessa darban kun immoo boruuf barumsa. jabina akka nu ta'uun kitaaba abbaa caalaa irraa bane kanaaf jecha kitaabni abbaa caalaadhaaf akka ifaa tokkooti akka dookumantarii tokkooti akka barumsa tokkooti kunoo asii gahee as gahee har'a bakka immoo jenereeshinii haaraatti akka darbe nu garsiisa.
Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan obbo Abbaa Caalaa Lataa.
Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii arga waan ofiisaatii dhaga'e waan ofiisaatiiti namarraa tun ta'in firist haandi infoormeeshinii akkasii yeroo kaminuu namni barreesse kaa'uu qabu. isuma kanatu seenaa ta'ama achi kanaafi waan akkasii namni utuu of hin qusatin ragaa isaa barreesse ol kaa'u baay'isee baay'isee seenaa boriiti istooriyansiin bor amma kanumarraati tolchu jechuudha seenaa kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa ba'u ragaa yeroo baatu immoo ilaali miira keetti dabaluun barbaachisu waan ta'e. haala akka inni itti ta'etti yeroo inni itti ta'etti akkuma inni jirutti barreessuu barbaachisaa jechuudha.
Eebba kitaaba obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo abaa'oo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa, obbo Xahaa Abdii, obbo Dhugaasa Bakakkoof, obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaarraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
keeniyaa keessatti barattoonni yuunivarsiitii filannoo biyyaalessaa hagayya sagalee geggeessamuudhaa fi deemu dursanii duula nagaa fi sagalee kenniinsaa guutummaa biyyattii keessatti jalqabanii jiru dargaggoonni hokkora yeroo filannoo hirmaachuu irraa akka of eeganuu fi ofii isaaniitiif immoo akka filannoo kanarratti hirmaatanu gochuudhaa fi kaayyoon duula kana jaallanneetuyyuu dhimma kanarratti gabaasa qopheessitee qabdi ittaan dhiyaata.
Mul'anni akkasii kun filannoo keeniyaa darbe kan mancaase yoo ta'u kunis ajjeechaa bara kuma lamaaf torbaa hanga kuma lamaaf saddeetii gaggeeffame kan namoonni kuma tokko ol ta'an keessatti dhumansa hamaa ture keeniyaan seenaa jeequmsa filannoon walqabatee uumamuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaa qabaatteen beektuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu human rights watch koomishinni tokkummaa. kan mootummaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti konyaan ja'a jeequmsi filannoo wajjin walqabate isaan mudachuu hin oolan jedha guyyaan filannoo ittaanu hagayyi sagal yeroo dhiyaataa deemutti barattoonni yuunivarsiiwwanii karaa waldaa nagaa haaraaf hundeeffameen jeequmsi filannoo hiriyoota isaanii gidduutti uumamu mormuudhaaf gareen ta'anii duula gaggeessaa jiru.
The same students who have been trained as voter, master campus trainers on voter education are the same people who are leading.
Barattoonni barnoota filattootaa irratti leenjistoota mooraa maastarii ta'anii leenji'an sun namoota gama nagaatiif shaampiyoonaa ta'uudhaan dursaa jiranidha. Dhiyeenya kana nagaa guyyoota 47 labsinee jalqabneerra. Addatti yeroo filannoo waliigalaa guyyoota 47 afu jalqabne. kanaaf guyyaa guyyaadhaan deemsa nagaa taasisaa jirra.
kanneen nagaaf qabsa'an akka jedhanitti dargaggoonni jeequmsa keessatti bobba'uuf faayidaadhaaf akkasumas to'annoodhaaf baay'ee saaxilamoodhaa jedhu akka global peace foundation jedhutti namoonni baay'een hojii dhabeeyyiidha lakkoofsi mootummaa biyyoolessaa baase akka agarsiisutti dargaggoonni keeniyaa gara miliyoona shanii ta'an hojiin qaban.
They are available for uh, recruitment into extremism, and politicians, you know, mainly target these young people.
Gara finxaaleeyyii keessatti bobbaafachuuf ka qophaa'e yoo ta'u, namoonni siyaasaa irra caalaa dargaggoota kana irratti xiyyeeffatu. Sababaansaa isaan namoota aga shilingii dhibba tokkoo yookaan doolaara tokkoof saantima shantamaatiin gowwoomu waan xiqqaaraan dogoggoraan itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef.
Duulli nagaa afaan Iswaahiliin Nitaandeedaa waajibuu waangu jedhamuun moggaafame hiikisaa gahee koo nan ba'aa jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiiwwaniif kolleejotaa 75 irraa walitti dhufan sagalee isaanii kennuufi miidiyaa hawaasaa dabalatee namoonni biroon akka sagalee kennan jajjabeessuuf waadaa galanii jiru.
also you participate in causing violence and not voting.
Sagalee kennituutu qabdu filachuu dhiisuu murteessita taanaan jireenya kee akka bulchu nama biraatti himuuf yaalaa jirta. Isaaniifis waadaa galte jechuudha. Dhimmi guddaan yoo hokkara kaasuu keessatti hirmaattee sagaleen laattu ta'e mana barumsaa daree keessatti baran waan barannus hin qabnu jechuudha. Hojiin keenyas ni dhaabbata. Karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin. miidhamuuf jirtaa jetteetti filannoo hagayya keessa gaggeeffamuuf jiru kun heera haaraa keeniyaa kan bara kuma lamaaf kudhanii labsameen filannoo sadaffaa yoo ta'u miseensonni duula jalqabbii nagaa kan dargaggoota guutuu keeniyaa ce'umsi tasgabbaa'aa ta'e ni argama jedhanii abdatu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwataa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii bariitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaan nagaatti bulaa.